muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza se ni thomas kamirinda ubasuhuza ikaze kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika turi ku cyumweru tariki ya cumi na kabiri ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ijwi rya amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda na fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi turi no ku rubuga rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu ibiganiro by'aka kanya bigiye gutangirwa n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo amakuru ejo ku wa gatandatu leta y'u Burundi yatunganije imyiyerekano yo kwiyamiriza cpi urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho mu murwa mukuru bujumbura eloge wirikaneza araduha iyi nkuru
sepeyi twarabavanuye sepeyi twarabavanuye abarundi twarikukiye
uretse hansi ntayiraja umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati yari imbere y'abakunzi ba leta bari mu myiyerekano ku mugwa mukuru bujumbura yarangiriye mu kibanza citiriwe ukwikukira hagati mu gisagara abari muri yo imvura yazindutse iragwa ntiyabujije gushika ku cabazindukanye ariko uyu munsi bagenze umwanya muto ugereranije n'uko bahora babikora kuko urugendo rwabakuye mu masanganzira yitiriwe onu muri zone ngagara mu buraruko bwa bujumbura imbere y'uko bashika mu kibanza citiriwe ukwikukira bacafata ibarabara ryitiriwe shose peple muhundi akaba ata birometero bibiri biri hagati y'ivyo bibanza ntayiraja yabwiye abitavye akamo ka leta uyu munsi ko ivyo sepeyi yakoze ari ububeshi ayo n'amanyanga iyo ni frode bakoze bashobora no kuba bateguye bakica ico biteguye bita kwandidata kugira bashireko z'iyo tariki ngo kugira ngo ibyo basaba bije mu ngiro ntibishoboka na gatoya kuri uyu munsi rero leta y'u Burundi yagomenyesha abarundi n'amakungu yuko yamaze kuvavanura na CPI ku iryo degerezo ataho duhuriye ivyo baraye bakoze novuga ko ari ibimaramare vyo kugira ngo bace ingero bahawe kukaba nkako n'amafaranga menshi bakoresha bayahabwa n'abo bakoroni barayaguha bakavuga bati kora iki nico gituma nyir'icyubahiro petero nkuru nziza mu majambo y'amashikiriza abarundi yavuze ati ati ndugure twamugina iyo fashanyo izoza icanishamwo abarundi turayase turakeneye imigenderanire n'amakungu yose kandi irahari ni myiza ariko kirazira ko harabaza kuduha imfashanyo yo kuducanishamwo no kuza kuturemeka intebe ishushe turavyase umwunganirizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati anasanga bitangaje kubona CPI yikanguye uyu mwaka kandi ivyaha mu Burundi vyamye bikorwa ukuri kwamye kuva muri kahise mwibuke barundi bene wacu inshungu zacu inshungu y'ukwikukira inshungu ya demokarasi ababikoze murabazi abarundi bagandaguwe murabazi mu minsi iheze umugwi severe watoye ibinogo bishika ijana mu ntara ya mwaro mu ntara ya ruyigi bishika ijana mirongo itatu n'umunani mugabo ubwishaje bwose bwabaye ntacyo bubabwiye ntacyo bumaze imbere yabo ikibababaje ni ukweza abantu bahungabanije amahoro n'umutekano mu bibiri na cumi na gatanu kugeza aho bagera kure kudeta bakicara kuri burende izuba riva bagaturira amamodokari bakimbaga kugura amabara leta yasabiye ideni dusa abantu bose bononewe ibintu kwegeranya ibirego vyabo kugira ngo babishikize ubutungane bw'uburundi maze bubacire imanza izarange zirangire itararangira nazo ishire bareke kwama barabesha mugire urutonde bo bakoze urutonde rw'amarembentanya bakabesha ngo abantu baranyurujwe bariho kuri uyu wa gatanu leta yari yasohoye itangazo yemeza ko itazigera yemera gukorana na CPI ryasomwe na Aimé Laurentine Kanyana umushikiranganji w'ubutungane uburundi bwagomba kubanza kwibutsa abarundi n'amakungu ko kuva itariki mirongo ibiri n'indwi gitugutu utakiri abanywanyi b'iyo sentare uburundi bwamye bwiyamiriza kandi buzokwama bwiyamiriza ingingo z'iyo sentare kuko byaragaragaye ko ikorana n'abagomba gusambura no gutembagaza ubutegetsi bw'uburundi bama bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu c'uburundi iyo sentare iraboneka ko iri mu bariko barategura intambara mu burundi ikwitegura ibihano imbere y'uko ibyaha bikorwa ibyo nabyo bikaba ari akamaramada reka mbere ari n'igitutsi ku mategeko mpanabyaha no ku nzego mpanabyaha mpuzamakungu uburundi buriyamirije ingingo iyo ari yo yose izofatwa bukanongera kuvuga yuko ingingo yose izofatwa n'iyo sentare ku burundi izofatwa nk'iyitigeze ibaho ku munsi wa kane sentare mpuzamakungu mpanabyaha sepeyi yashikirije ko igiye gutanguza amatohoza ku byaha by'agahomerabunwa bishobora kuba byarakozwe mu burundi hagati y'ukwezi kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ukw'icumi uwo mwaka iyo ngingo n'ubwo sepeyi ivuga ko yayifashe ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kw'icumi guheze iminsi ibiri imbere y'uko uburundi bwisokora amasezerano y'i roma ayigenga ico gihugu kivuga ko kitigeze kibimenyeshwa uburundi nico gihugu ca mbere ku isi cisokoye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha sepeyi yashinzwe mu gihumbi kimwe majana icenda na mirongo icenda n'umunani kikayinjiramwo mu ntango z'ukwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na kane eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika umushingwamanza lambert nigarura yemeza ko sentare sepeyi izakora akazi kayo uko byagenda kose metre nigarura ni umukuru w'urunani rw'amashyirahamwe ashyigikiye kandi akorana na sepeyi yaganiriye kuri telefone na mugenzi wacu etienne karekezi mu bisanzwe nyine rya sentariko isanzwe ikora bisanzwe bitekanijwe n'amategeko ni ukuvuga yuko ari sentare ikora mu gihe sentare zo mu gihugu atabubasha cyangwa ubushobozi zifite ibyo nabyo ntibikiri agaseseshwa rumuri sentare zo mu burundi zarafatiwe amaboko mu mugongo muri ibintu byabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu bishwe bari mu minwe y'inzego z'umutekano abantu bafatwa bukeye bagatorwa ibiziga abantu baraswa n'abapolisi cyangwa abasirikare ku murango izuba riva abo bose ntibigeze bakurikiranwa nta n'ukwigirisha ngo bagerageze basi bagire n'imitahe mwumva yuko ibyo ari ukudashaka no kudashoboka none se niba uburundi buvuga ko butakwemera ko sentare iyi urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwaza gukurikirana gukora nketi mu burundi igihugu kivuze igihugu cyanze ko sentare iza gukora iperereza ku byabaye muri iki gihugu mu mategeko byagenda bite mu by'amategeko nibaza yuko bitagoye ubuhoho n'iyo ngingo yo gutangura amatohoza yafashwe itariki mirongo ibiri na zitanu ukwezi kw'icumi hari hagisigaye iminsi kugira iyo leta y'uburundi ive muri mu ayo masezerano yumvikana dufatiye ku ngingo ya mirongo inani na gatandatu y'amasezerano yashyiraho iyo sentare uburundi burafise itegeko bw'ukwemera mbere no gukorana n'abahinga b'iyo sentare bazaba bariko baragira amatohoza mu gihe rero banse ni ukuvuga yuko bazoba barenze ingingo ya mirongo umunani na gatandatu y'ayo masezerano y'iroma ashyiraho iyo sentare ingingo uburundi bwashize ku mukono ubuzima rero buciye mu makosa ariko naho bwokwanka twe igihambaye bizoba bigaragaye yuko baguma bahunyanga amasezerano mpuzamakungu bashyize ku mukono ariko nta munsi uzokwica ibere kuko uwo munsi sentare ifashe ingingo kubera isa amakuru yose ahagije byumvikana yuko atana amatohoza menshi yotwara umwanya yosaba n'uko leta itegerezwa gukorana nayo byinshi bikenewe kuko irabifise
radiyo ijwi ry'amerika noneho ikibazo cya kaminuza zafunzwe mu rwanda imwe muri zo ni kaminuza jomo kenyatta yakoreraga i kigali yaganiriye n'inama nkuru y'amashuri makuru ariko umwanzuro wavuyemo ntiwanyuze abanyeshuri kuko bemeza ko ntacyo uje gukemura mu bibazo byabo asumita kaboyi yadukoreye inkuru ugomba kwiga ariko uburyo bwo kwiga ni uko ugomba kuba onayini hari na opusiyoni ya kabiri yo kuba wajya mu kaminuza cyane cyane ko ariko gitangira uyu ni Emmanuel Muvunyi umuyobozi w'inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda asobanurira abanyeshuri barenga magana atatu bigaga muri kaminuza ya Jomo Kenyatta uburyo bagiye gukomeza amasomo nyuma y'uko ikigo cyabo gifunzwe inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda yafashe umwanzuro ko iki kigo kigomba gufungwa burundu abanyeshuri bari basanzwe bakigamo bagakomereza amasomo yabo bifashishije uburyo bwa internet ibizwi mu ndimi z'amahanga nka online cyangwa bakaba bakoroherezwa kujya gukomeza amasomo yabo mu gihugu cya Kenya ni imyanzuro ya yamaganwe n'abanyeshuri ivuga ko yose itazabafasha batubwiye ko tuzajya tujya gukorera ibizamini Nairobi ku itike yacu bamwe muri twebwe minerivare twayishuraga ku mushahara w'akazi dukora kubona uruhusha ku kazi ngo ujye iyo ngiyo kubona iyo tike kujyana Nairobi bamwe muri twebwe ntayo tuzabona nimba ari iyo sisitemu bahisemo ya onurayini twebwe ntabwo twigeze tuyihitamo kuko twagiye kuza kwicara mu ishuri onurayini zihari none uyu munsi baradufosinga kuba aribyo dukora iyo ubona umuntu yishyura minerivare yiziritse umukanda yarangiza ngo ukumva ngo birakubise ngo iniverisite irafunze nta mpamvu mutabimenyeshejwe urumva ko ari ibintu bibabaje cyane leta ivuga ko nta munyeshuri wari usanzwe yiga uzabura uburyo bwo gukomeza amasomo ye inama nkuru y'amashuri makuru mu rwanda isaba abanyeshuri kuba bakomereza mu zindi kaminuza zemewe mu rwanda umwanzuro nawo wagaragaye nk'uzananiza abanyeshuri batari bake cyane cyane abafite amikoro adahagije nari nagiye gukoresha exemption kugira ngo ndebe ko nakwiga ahandi nkarangiza vuba nk'uko mbyifuza icyabaho ni uko nagiye kuri university of kigali amasomo nasanze amwe batayigisha n'ayo bigisha ni ukuvuga ngo hano umuntu agiye abonamo si ni ukuvuga ngo kubona inyuguti ya se hano uba watsinze kuri jomo kenyatta ariko ugiye kuri university of kigali ni ukuvuga ngo kubona inyuguti ya se bayifata nk'aho watsinzwe mu masomo icumi yose ah, cumi n'abiri nari maze kwiga ayo bankuremo ntagomba kwiga kuri uh, university of kigali ni amasomo abiri yonyine ni ukuvuga ngo ubwo masters abandi biga imyaka ibiri twe tugiye kwiga imyaka ine icyongeho ni ukuvuga ngo aho masters ahandi bayishyura miliyoni n'ibihumbi magana cyenda ni ukuvuga ngo hano nari maze kwishyura miliyoni n'ibihumbi magana atandatu ubu ngiye gutangira kuri university of kigali nongere nishyure miliyoni n'ibihumbi magana atandatu iyi kaminuza yari iherutse gushyirwa ku rutonde rw'izavuzweho kutagira ireme ry'uburezi rihagije yahagarikiwe ibyiciro bitatu by'abayigagamo ije yongera kuri kaminuza zindi enye zari zaramaze gufungwa n'ikigo cya leta gishinzwe amashuri makuru mu rwanda leta yavugaga ko izi kaminuza zafunzwe zitari zikwije ibisabwa ngo zitange ireme ry'uburezi bunoze iyi kaminuza kimwe n'izindi zafunzwe mbere zari zahawe amezi atandatu ngo zibe zakosowe amakosa yagaragaraga mu mikorere yazo ayo mezi ashira ntacyo zikoze leta ihitamo kuzifunga burundu nubwo habayeho ibiganiro hagati ya leta y'u rwanda abanyeshuri ndetse na kaminuza iyi kaminuza jomo kenyatta yarangije kuva mu rwanda kuko naho yakoreraga nta birango byaho bikihagaragara asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ndabashimiye bagenzi bacu eloge wirika neza i bujumbura etienne karekezi hano i washington na asumuta kaboyi i kigali nshuti zacu muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no ku rubuga rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda iki ni ikiganiro ejo
akwifashisha ubumenyi bakuye mu mashuri mu kuzana impinduka nziza mu mibereho yabo ubwabo ndetse n'abaturage muri rusange binyuze mu byo bize cyangwa ibyo bakora nyuma yo kuminuza nibyo buri wese aba ategereje ku rubyiruko by'umwihariko aba amaze gusoza icyiciro cy'amashuri ya kaminuza ariko iyo bageze hanze ku isoko ry'umurimo kubona ibyo bakora biba ingorabahizi maze abenshi muri bo bakisanga ari abashomeri mu guhangana n'iki kibazo leta y'u rwanda biciye muri minisiteri yayo ishinzwe abakozi ba leta n'umurimo yafashe ingamba zo guhanga nibura imirimo igeze kuri magana abiri buri mwaka bityo magingo aya haravuga isaga ijana na mirongo ine imaze kugerwaho ariko se ko ubumenyi bufite ireme kandi bujyanye n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo aribwo bufasha abamaze kwiga kaminuza kwihangira imirimo wowe ukurikiye ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika muri aka kanya ubona hakorwa iki kugira ngo aho gutegereza kimuhana ahubwo urubyiruko rusoje kaminuza ruyoboke gukora imirimo twakwita ko iciriritse aho kwicara ubusa muri iki kiganiro turaza kumva ibitekerezo by'abaturage turaza kunyarukira kandi mu nama nkuru y'urubyiruko maze twumve uburyo bakorana n'urubyiruko by'umwihariko rero turaza no kumva umwe mu rubyiruko warangije kwiga kaminuza maze akayoboka gukora imirimo yitwa na rubanda ko iciriritse nyamara amagingo aya akesha kubaho kwe kumva ko umurimo ari umurimo bakunzi bacu namwe murabizi ko tutajya tubanigana ijambo bityo turakira ibitekerezo byanyu ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi utubona ushakishije ikiganiro ejo ariko kandi zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri niyo nimero ushobora koherezaho ubutumwa bugufi reka dutangire tubaha ikaze mu kiganiro ejo cya none njye mwumva ubasuhuza kandi ubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nitwa mizero kirisipi niba uri urubyiruko ukaba kandi ushaka amafaranga mbere yo gutangira ikiganiro umuhanzi dani vumbi agufitiye ibanga ry'uburyo wayabona rubyiruko murashaka amafaranga oke niba mushaka amafaranga noneho twagiye rimwe kabiri gatatu kane kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo iki ni ikiganiro ejo rwose nawe urangije amashuri ubushomeri ntibugukwiye tekereza utegura umushinga ushinga imizi mu dushya twawo reka twongere tubahe ikaze mu kiganiro ejo aho uyu munsi ugiye kuganira ku kwiteza imbere ariko aha turibanda mu kwihangira imirimo iciriritse by'umwihariko ku rubyiruko rurangije kwiga kaminuza mu karere ka rulindo hatuye umwe mu rubyiruko witeje imbere atangiriye ku mirimo bamwe mu barangije kwiga kaminuza nkawe bafata nk'iciriritse ese yakoze iki yabikoze gute se magingo ya se amaze kugera ku ki reka tubikurikire mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu david hitimana
mbaze ku kwezi mbara salere net nibura y'ibihumbi ijana na mirongo itanu cyangwa ijana na mirongo itandatu uyu ni dusengimana jean apotre afite imyaka makumyabiri n'umunani ni ingaragu aha arakomeza dusangiza uburyo we yabigenje kugira ngo yihangire umurimo akirangiza kaminuza njyewe narangije kaminuza bibiri na cumi na gatanu njyewe nahere ku bihumbi mirongo itanu noneho n'umuvandimwe anteza ibindi bihumbi mirongo itanu bibiri ijana ntangira ncuruza ka kantine ndetse na mitiyu birangije nyuma y'amezi nk'atanu nkomeza kubona ubuzima buri kugenda neza bigeze nyuma nibwo nagiye nkorana na banki noneho nakamo inguzanyo iyo nguzanyo bampaye niyo yamfashije nongereyeho amafaranga imfasha kubona moto yo gukoresha akazi uyu munsi ndi gukora jean apotre atuye mu karere ka rulindo intara y'amajyaruguru mu murenge wa rusiga ahazwi nko mu rw'intare tumusanze iwabo ahagana mu ma saa mbiri za mu gitondo avuye mu rwogero amafaranga nkora nyishyira ku mufuka wanjye yuko nta muntu mvuga ngo ndishyura mu mwaka umwe nari ndangiye kwishyura ndafite pariseri ahagarara emiliyo agaciro k'ibintu mfite bigeze muri emiliye edimi ibyo ngibyo byose bivuye mu kazi k'ikimotari nkora mutesi jean pierre ni mukuru wa apotre arakomeza atubwira uko azi uyu murumuna we akirangiza kaminuza n'uko amubona ubu ngubu ubwo yarangizaga hariya muri kiye yari umwana ukunda umurimo hari ibirebana n'imirimo y'amaboko akabikora agahinga akiharika ariko nyuma eh, mu gushakisha ubuzima aza kureba ubundi buryo yakwiteza imbere namushakiye ahantu akorera hari imbere y'umurenge wa rusiga atangira ari agakantine acuruza na mitiyu ubundi akaba yarafite udufaranga dukeya yasaguraga kuri buruse ati reba uko wanyongerera mwongeraho makeya aratangira arakora mbona ntacyo abaye nyamara ngo nubwo apotre atagize isoni ndetse n'ipfunwe ryo gukora akazi bamwe bita ko gasuzuguritse ubu akaba ahagaze neza arakomeza agira inama abarangiza amashuri makuru ndetse na za kaminuza ko bakora akazi ako ari ko kose bakiteza imbere kuko nta kazi k'umunyagara kabaho
reka dushimire cyane mugenzi wacu david hitimana waduteguriye inkuru tumaze kumva muri aka kanya kandi reka twifurize iterambere y'umusore jean warangije kwiga kaminuza agahitamo kwihangira imirimo akora imirimo ifatwa nk'iciriritse ariko magingo aya akaba yibeshejeho tudatinze rero reka dukomereze ikiganiro ku bitekerezo by'urubyiruko ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi ese ubona hakorwa iki kugira ngo uru rubyiruko rurangije kwiga kaminuza rutangire kuba rwakora imirimo iciriritse reka twumve ibitekerezo by'abaturage
noneho rero urumva noneho sasa umuntu ugeze urangije kaminuza baba batekereza kuba bati eh ninjya kudoda nzagendana n'abakorodoniye ninjya gucuruza mitiyu nzagenda n'abantu bakora ibintu bya mitiyu ba bantu barimo babarisanse n'aho tuzaba tugihuriye bigatuma rero umuntu nyine agenda bimwe agenda biboroka atabyita akihangana akaba umushomeri kuko yumva noneho kugira ngo asubire hasi yabera aho ngaho ari umushomeri ariko usibye ko imitekerereze nyine ntabwo ari myiza wakora n'ufite amafaranga nta muntu n'umwe mutagira nta n'utakubaha kuko baba bumva ba- baraminuje baba bumva bashaka gukora akazi gafite amafaranga menshi bakumva ko wenda nibakora akazi gaciriritse abantu babaseka ubundi gukanga gukora akazi bitewe n'amashuri urangije nkeka ko ni ukuba ufite amafaranga buriya natwe tujya muri aka ntabwo ari ukuvuga ko tuba dufite akandi gasumbya Umu- umuntu azi- ajya ku kazi bitewe n'ako yabonye ntabwo waba ufite amafaranga menshi ugiye gutanga mitiyu kandi ushobora no kurangiza amashuri bitewe n'ibyo warangije wize bigatuma ibyo ngibyo utabikora bitewe n'icyo uteganya kuzakora kandi bitewe n'ibyo wize nyine ni cya kintu abantu bishyizemo ngo hari akazi gasuzuguritse kuri njye ntabwo mbona ko hari akazi gasuzuguritse akazi kose ni akazi uko kaba kameze kose ni akazi gasuzuguritse gahari pfa kuba kaguhemba neza kandi hari icyo kari kukongeramo burya ntabwo wabeshwaho n'ibyo wize gusa ushobora kwiga uka- wagera no hanze ku- ku isoko ry'umurimo ukabona ibindi bitandukanye utabonye mu ishuri nabyo icyo gihe uba uri kwiga uko mbona ko iyo barangije amashuri baba bumva ko abenshi baba biteze kuzabona akazi gakomeye gakurikijwe nyine bitewe n'ibyo bize akumva ko azasohoka ahita abona akazi gakomeye ukurikije ubumenyi afite ariko abenshi iyo bakabuze bahita bacika intege bacika intege bakareba ka kazi n'ubundi batari biteze ga- gaciriritse bakagasuzugura bakabona nyine kabateye ipfunwe wenda wabasuzugura simbizi cyangwa se wenda kubona yuko nta mafaranga ahagije babonamo kuba ko umuntu warangiza kaminuza ashobora gukora akazi kamwubaha ku itiyubashye ukuntu dore ko akabona akazi gaciriritse kamusuzuguza cyane ko atari nabyo aba yarize kumva yuko aka imirimo yose kagira inyungu cyangwa kwiyemera akavuga ati njyewe narize nk'amaseyase ntabwo nakubona akazi k'ubukanishi ngo nkakore
reka dushimire cyane mugenzi wacu hussein kayitare watwegeranyirije ibitekerezo by'abaturage tumaze kumva bityo reka noneho dukurikire ikiganiro mugenzi wacu Doreen Dahumba yagiranye na tarisisi ese inama nkuru y'urubyiruko ifasha icyo urubyiruko rurangije kwiga kaminuza rufite inyota yo kwiteza imbere reka tubikurikire mu kiganiro bagiranye
nitwa nsanzimana tarisisi nkaba ndi umuyobozi w'ishami rishinzwe kuvuga ku bushobozi bw'urubyiruko mu byerekeye imibereho n'ubukungu mu nama y'igihugu y'urubyiruko mu banyeshuri barangije amashuri makuru na kaminuza hagaragaramo eh, dushingiye ku mibare ah, yatangajwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare nsr kuri survey eh, labor for survey ripoti yo mu kwezi kwa kabiri ariko yabaye raporo yo mu- yo mu kwezi kwa kabiri dusangamo ko imibare ubu ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko ah, ni makumyabiri na rimwe ku ijana bivuze ngo makumyabiri na rimwe ku ijana nirwo rubyiruko rudafite akazi naho urubyiruko rwarangije kaminuza rwo rudafite akazi ni makumyabiri na karindwi n'ibice muri za ngamba zafashwe kugira ngo bigerweho hagiyeho gahunda yitwa nep kora wigire gahunda ya leta igamije guhanga imirimo ikaba ihuriweho n'inzego zitandukanye zi- n'ubundi zifite inshingano mu bintu birebana no kuba umurimo wahangwa ubwo urumva kugira ngo umurimo uhangwe harimo eh, kuba abantu bafite ubumenyi Eh, ubumenyi ibintu ni- ni ni ibirebana n'uburezi education ubwo minisiteri y'uburezi irimo muri ibyo bigo bihurira kuri nep harimo minisiteri eh, y'abakozi ba leta n'umurimo kuko niyo ishinzwe umurimo muri rusange hakabamo minisiteri y'imari n'igenamigambi eh, hakabamo minisiteri y'urubyiruko abenshi barebwa ni urubyiruko n'ibindi bigo bitandukanye bishamikiye kuri izo minisiteri cyangwa se bitazishamikiye ariko bifite mu nshingano icyo kirebana n'umurimo navuga nk'inama y'igihugu urubyiruko niho tuza Ah, dushinzwe mbere na mbere ubukangurambaga kuri izo gahunda zose ndetse no kumenya abagomba ku- kungukira muri izo gahunda ese noneho ni izihe nama wagira rwa rubyiruko rutabyumva rwumva yuko adashobora gukora akazi gaciriritse inama nabagira ni nk'uko natangiye mbivuga ni uguhindura imyumvire umuntu akumva yuko iterambere rishoboka kandi rero kwirirwa ajya kure arebera kure nareba hafi ye ahantu ari aho atuye aho yize cyangwa se aho akorera cyangwa ahatembera Eh, cyane cyane a- abarangije amashuri makuru na kaminuza kuko ari bo twaganiriyeho cyane bere gusuzugura umurimo uwo ari wo wose bere kuvuga ngo nize finance cyangwa se eh, nize eh, accounting none na nibyo ngomba kuzakora duhindure imyumvire dukore ikintu icyo ari cyo cyose tanyuranyije n'amategeko cyatuma tubasha kwiteza imbere tutitaye ku mafaranga cyinjiza wenda ngo ni make ku kwezi gahoro gahoro ugenda uzamuka kandi ukagera ku rwego wowe utanatekerezaga ko wagera
reka dushimire cyane tarisisi ku kiganiro yagiranye na mugenzi wacu dorin bityo reka twibutse abo tutatangiranye ikiganiro ko mu gice cya mbere twari turi kuganira ku kwiteza imbere binyuze mu kwihangira imirimo iciriritse ku rubyiruko rurangije kwiga kaminuza reka igice cya mbere tugishyirireho aha akadomo maze mugenzi wacu hamida mukunde nte atwerekeze mu gice cya kabiri hano mu kiganiro ejo
ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo yuth eco i kigali mu rwanda yambi nitwa umuhoza nahayo anayize mu ikinamico nyiramubande nitwa minyone uyu ni umwanya mukurikiramo ikinamico nyiramubande mu kiganiro ejo
nimugire amahoro inshuti bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande njye nitwa hamida mukundene mbahaye ikaze muri aka kanya duherukana minyone ibarutse umukobwa ariko yabazwa akiri mu bitaro ku rundi ruhande papiyasi aratunga agatoki ko yaharitse umufasha we Sabine hagati aho soronga marume wambabazi nawe ati ubukwe bwambabazi naho abana sinatuma bubaho reka iki gice tugihere mu bitaro aho twasize minyone
abiju ubu ndishimye pe kandi ndagushimiye minyo arega rwose ni iki inshuti ziberaho ngaho dore rero nzanye amaresi ndetse na fagitire byo mama wayishyuriyeho yatuzaniye n'imodoka turi butahemo we yahise ataha yagiye gutunganya icyumba cy'umwana sha abiju kuko nka kabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu cyane rwose nari nzi ko mama nkurikije ukuntu namubabaje mana yanjye atazambabarira none we washenge ukuntu mama wanjye aba yahihibikanye shamani minyo ugomba rero kujya wubaha ababyeyi bawe cyane cyane kumva isuku imbiryana byihorere nabonye ububabare wari ufite ndavuga ni minyone rwose ntabwo azongera gukoza ukundi cyakora uvuze ukuri aha nakuyemo isomo rikomeye buriya n'iyo umukobwa atarabyara ntamenya agaciro ka nyina pe cyangwa akunda mubyeyi nkwiye kujya mbubaha cyane
arega ubundi minyo umuntu aba agomba kubaha umuntu uwo ari we wese yaba uwaruta cyangwa se umuruta cyakoze ariko reka muhamagare kiduwe ariko shawe muhamagare
kusigirayo nawe rwose ntukaze unyetse ibitabo twagira ndamutse nayo uragira ngo nawe ntariyera ndumva ntazi uko ameze rwose ubwo uratangiye ahubwo ujye ubyuka ujya n'ujya guhinga ahantu hasigaye uyu munsi ndumva ntari buve mu buriri rwose oya oya gatsimba rwose ntukaburyo urabizi ko twumvikanye ko ntagomba kujya mu murima iyi rwose iyo ndi guhinga ubutaka buranutse neza neza nkumvise se burazamuka oya kandi ibyo rero bigenze nsanga ni imitwe rwose ntabwo nabyemera waba urimo kumvunisha ahubwo ugira ubyuke vuba ugende hakiri kare kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
turi kugana ku musozo w'ikiganiro cya none ariko mbere yo gushyira akadomo ku kiganiro cy'uyu munsi reka twibutse ko mu gice cya mbere twaganiriye ku kwiteza imbere binyuze mu kwihangira imirimo iciriritse ku rubyiruko rurangije kwiga amashuri ya kaminuza bityo wowe twabanye ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe ese ubona hakorwa iki kugira ngo urubyiruko rurangije kwiga kaminuza rureke gusuzugura imirimo yitwa ko iciriritse nyamara ishobora kubateza imbere mu gihe bafite ubushobozi buke zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri niyo nimero ushobora gukoresha ukatwohereza ubutumwa bugufi gusa cyangwa ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook na instagram hombo tubona ushakishije ikiganiro ejo reka dusoze dushimira cyane mwe mwese mudahwema kudukurikira kandi mukadusangiza ibitekerezo byanyu ku ngingo zitandukanye tubaganirizaho buri gihe reka dushimire kandi david hitimana hussein kayitare na dorin dahumba baduteguriye inkuru twifashishije mu gice cya mbere muri iki kiganiro dushimire kandi hamida mukunde nte watwumvishije ikinamico nyiramubande mu gice cya kabiri hano mu kiganiro ndetse na uwikeza christela wadusomeye ubutumwa mwebwe abakunzi bacu mudahwema kudusangiza mizero kirisipe nanjye mwabanye kuri mikoro muri studio mbagezaho ikiganiro cyari gihagarariwe na roger niyigena nimukomeze kuryoherwa n'ibiganiro mukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika naho ikiganiro ejo naho ubutaha bayi bayi
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu kuko mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo